See top Nigerian celebrities who are seriously fighting each other and may never be friends. alright so my correct country people, and welcome to my channel my name is jedidiah morin if na today be the first time when you see me for this channel i say welcome to my channel god bless you hit the subscribe button and click the bell notification for all my returning subscribers. I say God go bless una. Thank you so much. So today video na about some celebrity wey be say dey nigeria our top celebrity wey be say dem dey loggerhead with each other that means dem no dey agree you can never see dem dem no dey agree dey say these celebrities dem dey fight each other for some reasons like the first one wey i wan talk about na mercy johnson and regina daniel yeah, Mercy Johnson and Regina Daniel, then say two of them, no, they agree. Sake of say, Regina Daniel, when he want to marry Ned Moko, say, um, Mercy Johnson advise and say, make she focus on her career. Say she be seen small picking and she still get many years to live. Say she still small for this kind of marriage. So because of the advice, we say Mercy Johnson advice regina daniel na regina daniel come give am chance so e no come dey follow am dey yarn again e uh, dey always dey give am chance you no go ever see regina daniel and um, and um, mercy johnson say dem dey together for anything wey dem dey do say two of dem no dey agree. alright o oh, my pipo and celebrities wey be say dem dey fight with each other, each other when they no they agree na nkiru silvanus and oge okoye the matter when e reach us be say dem say nkiru silvanus and oge okoye don't be enemy for a very long period of time wetin cause this their enemy to be say nkiru silvanus nash oge okoye um husband so he come marry ogokoye husband say now the thing will be say e dey cause quarrel between two of them. so because of this, because of that one these two celebrity they know they agree but people talk say now the thing will be say e they make these two celebrity they know they agree All right, so my people, another celebrity wey be say then get loggerhead then get war with each oda na This celebrity wey dem dey call whiskey and scale hmm na wow the thing wey be say e cause quarrel between whiskey and scale na one song wey dem dey call azonto azonto uh, scale say na im dey claim say na im write the song go come give am to whiskey whiskey come say na which kind talk be that one na he say whiskey come reply and say e no get respect and im go say na im na im sing na im write the azonto so since that time these two celebrity whiskey and scale dem no come dey agree They can't just dey ahead with each other my people. yeah my people o another actress another celebrities wey be say dem get gbege dem get katakata with each other na tonto dike and toyin lawani toyin lawani na stylist o oh. na tonto dike stylist so tonto dike friendship and this. um, Toyin Lawani, their friendship come turn, turn sour, sour, sour, sour okra soup. Say because of same Tonto Dike carry her work, say go credit, give one of him friend when they call Jeremiah Ogbodo. Since that time, Tony Toyin uh, eh, belle no come sweet am again for wetin Tonto Dike do since that time two of dem come turn cat and rat dem no come dey agree with each other o oh. na so e be and these two people dem be very good friend o. Oh. all dike native all her clothes. na this woman na they dey make am o oh, na dis babe na dey make her clothes. so the annoyance when he come full this lady belle be say he say her work dike go carry and give go credit and give another person since that time they no come. alright so my people, another set of celebrities where be say two of them. They know they agree They not just they agree at all at all my people eh, between this na omotola and um, genevieve nnaji omotola jalade akinde eh, and um, genevieve Nadi, Nadi. we don't really know in dey cause uh, the beef between these two people according to people they say two of them they beef each other Don't be today now. i don't hear this matter e don't. but me as in dey wonder in they cause the beef but for them two we no see anything and me i no see anything when they cause quarrel but people say two of them know they agree you can never see two of them for for for event together you can never see two of them do things together people say gbege dey between two of them. but we no know wetin be the gbege where they between two of them. so my people will not know whether the gbege the katakata where they between these two people now between now uh, eh, power supremacy abi how they call am for uh, english whether na the person wey be say e get talent pass wey be say e get doings pass whether na the person wey e be say e ban pass we no know we no know wetin dey beef two of them na people say dem beef each other but me i never see where dem for beef but anytime when you read paper concerning these two actress, dem go tell you say dem dey beef each other we no know wetin be the beef na so e just be. All right, so my people, other another uh, celebrity where we say then they beef each other now. Rita Daniel and Chika Ike. Rita Daniel happens to be Nollywood's um, actress, Mama, whether they call Regina Daniel. Regina Daniel and be um, uh, the daughter to this uh, Rita Daniel. In the beef Chika Ike, now their matter now they reign since since almost two weeks for social media. Same uh, Regina Daniel mother, which is Rita Daniel the one chika eke say make e live in husband um in picking husband wey they call ned Moko. so di tin don cost cause Don't they cause katakata but uh, according to report two of the don debunk the whole tin o chika eke say rita daniel no meet and tell and say make he no one am e no one and say make he live in picking husband even ned Moko say he never see um he never see chika for the past two years but no be say two of them no get something before them been get before but e never two of them they not they do again they not do again so eh, rita daniel don't come debunk and say that thing no be no be true say e no eh, attack e no go one chika ike so my people, now so e just be o oh, make we move to another celebrities where be say they get beef for each other. alright all my people, these two pictures one are dey see for here Now, burna boy and davido these two people, now music icon for Nigeria. two of them, the thing where they make them, they beef each other be say Now, power thousand now they worry two of them. so um burna boy he say na im be the highest Why, davido he say na im be the highest Then, now we the fans now we go choose Now we go talk. who be the who be the baba of music um some time ago because of say grammy nominate um Bonaboy boy for award say but uh, burna boy no come uh, get that award say since that time burna boy come dey can come turn shoulder part come dey poof one can dey form say nine nine nine be baba for king of music nine be king of music for for Niger. so and now uh, davido na nine be king of music because if you look for instagram davido get 17 point something followers why Bonaboy boy own low pass apart from that they don't rate these two musicians rate dem rate dem rate dem dem find out say na davido oh, na be the baba so this thing na dey make two of dem dey beef each other dem just dey beef each other for no just reason today once eh, the the davido oh, release dem music boy go beef am say di music no no gel just like that, o oh, these two people no just dey agree so my people, na here i go stop if e be say you never be part of this channel abeg click the subscribe button be part of this channel God bless you until I bring another Ogbongelicious story for now. Thank you so much. Bye.